iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice biri mu burundi mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mwiriwe neza inshuti mwese muduteze amatwi hano muri studio ya gatanu i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema uyoboye ibiganiro byo kuri iyi saha aha inzara irimo kutwica ngaho igitega aha ni umwana turyamikisha inkoni ni ukuri ubu ubonye nawe wagira amajana atanu nta kijumuro nka gihagije umwana ubufu ubu bugeze ku cyabiri ibiharage ni icyatanu aha nta n'ikintu na kimwe dufite tukikoraho uwo ni umuturage mu ntara ya gitega avuga ku kibazo cy'ibiciro by'ibiribwa bikomeje kuzamuka iyi nkuru n'izindi zirimo ingaruka zo kuzamura ibiciro byo gusura ingagi mu rwanda turayigarukaho mu kanya gato aya makuru reka tuyahere mu burundi aho abahinzi bo mu ntara ya gitega bavuga ko ibihingwa ngandurarugo bisa nk'ibigenda bikendera bigatuma ibiciro byabyo bikomeza kuzamuka abo bahinzi barasaba abanyagihugu kugarukira ibyo bihingwa ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika fidel d'antoine nsabimana intara ya gitega hagati mu gihugu cy'u Burundi iri mu ntara kama ya kirimiro ni intara ifise kahise gakomeye mu kurima ibitegwa mbumbarugo ibijumbu imyumbati n'amateke muri kino gihe ugiye mu isoko rikuru ryo mu gisagara ca gitega ivyo bitegwa nivyo bizimvye gusumba ibindi bifungurwa abaguzi twahuriye muri iryo soko bo bavuga ko bagiye kubura ayo bacira n'ayo bamira aba ni bamwe mu bakenyezi twahuriye mu soko nkuru ya gitega tubaho nyene imana niyitwitungira tuza turarya nabi nabi none ko ibiharage twateye vyumye ibigori twateye hamwe hamwe bita byahetse byagumye uko nyene kubera izuba tuca turya amasombe utwo dusombe ubu ibijumbu bine bigugwa inoti y'igihumbi uvise umuryango n'imiburiburi wogura ibijumbu by'ibihumbi bitanu nawe nyene koba ukudeberetse emwe ubu uye nta kintu na kimwe kihari barya kuko n'isombe n'umwanya bavuga n'isombe zatsimbye kubera isombe zora zigugwa amajana abiri buzigetse ku majana atanu aha inzara irimo kutwica ngaho igitega aha ni umwana turyamikisha inkoni ni ukuri ubu ubonye nawe wagira amajana atanu nta kijumuro nka gihagije umwana ubufu ubu bugeze ku cyabiri ibiharage ni icyatanu aha nta n'ikintu na kimwe dufite tukikoraho umwumbati ikiro n'amajana atandatu ibirayi ikiro ni atandatu n'itanu ubu nta n'ikintu na kimwe dufite twirukiraho aha inzara irimo kutwica n'ukuri dushyikirira urwego rwo hejuru ahubwo batugarukiye biva hehe ko no mu misozi imirima itagikunda barimo bakarimarima nk'utwo tujumu tuva mu yandi mu yindi mihingo bagaca batera baza baraza ico gituma bizimvye Deni Nibigira jeje ugwiza imbuto z'ibitegwa mu buyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Gitega aremeza ko ibitegwa mu mbarugo vyagabanutse ku rugero runini Deni Nibigira aratanga zimwe mu mvo zatumye bigabanuka e, icatumye ivyo bitegwa bigenda harabaye igihe bijukira ibitegwa bishasha nka bijya bintu vy'ama hybride navyo ibintu vy'ama hybride murazi yuko ahandi utabibika kw'imbuto bica bituma rero badashobora kwibikira imbuto z'ibindi bitegwa bahora barima kubera hybride uyiteye uca utegerezwa kuguma ugura izindi mbuto zivuye hanze iyindi mvo deni nibigira atanga nuko imyonga yose bayiteyemo igitegwa c'umuceri kije vuba harageze igihe usanga umwonga wose bawuteramwo umuceri ugasanga n'ahantu hatagazuye bariko barahatera umuceri ubu rero turiko turakosora tubabwira tuti ntimworima igitegwa kimwe gusa hajya handi mubonye huma pfuma muhatera nk'ibijumbu kuva na kera narindi nico gitegwa mbumbarugo nyamukuru mu bantu bato bato kuruta n'uwo muceri naho biri gutyo deni nibigira amenyesha ko ikigo ca leta kijejwe ubushakashatsi murimyi izabu catanguye umugambi wo kugarukira ibitegwa mbumbarugo ikigo c'ubushakashatsi bita izabu giherutse gushiraho umugambi wo kugarukira ibitegwa kama arivyo nk'amateke nk'ibijumbu n'ibindi bitegwa kama vyari vyarahebwe kugira babigwize mu ntumbero yo gusubira ku biha abenegihugu bisubire kugwira uwo mugambi rero uza waratanguye bari kuri faze y'ico bita prebaze abahasigaye yuko bija kuri faze y'amabaze faze y'amabaze rero baca baziha amakoperative n'ayandi mashirahamwe hanyuma ayo mashirahamwe nayo agacaye abiha abenegihugu rero umugambi wo kubigarukira waratanguye deni nibigira asaba abarimyi kwitegurira neza impeshi kandi biteho gusumba imbuto zera kare hamwe n'ibitegwa mbumbarugo igitega fide d'antoine nsabimana ijwi ry'amerika tuve mu burundi tunyarukire mu rwanda nyuma y'aho leta ifatiye icyemezo cyo kuzamura ibiciro ku mpushya zo gusura ingagi kuri ba mukerarugendo impungenge ni zose kubikorera bafite aho bahuriye n'ubukerarugendo hari abafite amahoteli babwijwe ry'amerika ko bamwe muri ba mukerarugendo bari baratse ibyumba byo kuzararamo bahisemo gusubika ingendo zabo bakimara kumva ko ibiciro byiyongereye umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa yagiye musanze areba uko bimeze izo mpungenge zirazamurwa cyane n'abikorera utwabo bakesha amafaranga abakerarugendo barimo abanyamahoteli babacumbikira mu mpera z'icyumweru gishize nibwo ubutegetsi bw'u rwanda bwafashe umwanzuro wo kuzamura ibiciro ku mpushya zo gusura ingagi abanyamahanga bishyuraga amadolari magana arindwi mirongo itanu y'abanyamerika barishyura amadolari igihumbi magana atanu ku banyarwanda bishyuraga amafaranga ibihumbi mirongo itatu ubu bazajya bishyura amafaranga miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri byikubye inshuro mirongo ine bazamura ibyo biciro byo gusura ingagi zo mu birunga abategetsi b'ikigo cy'igihugu cy'iterambere rdb basobanuye ko bigamije gushyigikira umugambi wo kubungabunga pariki y'ibirunga no kuzamura imibereho y'abayituriye ijwi rya amerika yatembereye mu bakora izo serivisi zifite aho zihurira n'ubukerarugendo byibanze cyane ku banyamahoteli acumbikira ba mukerarugendo mu karere ka musanze bwana murise harerimana n'umuyobozi wa kinigi guest house yakira ba mukerarugendo afite impungenge ko ba mukerarugendo bashobora kugabanuka impungenge turazifite ko bashobora kugabanuka kuko urumva amafaranga iyo yikubye hari n'abanza kwiyumvira bakavuga ati se iki bitewe nabo n'uburyo bateganyije kuko ngira ngo abadusura kenshi bo ni ibintu bateganya mbere mbere y'umwaka avuga ati nzajya gusura ingagi akagira wenda nk'imyaka ibiri akora kubikamo gake niko abazungu babikora kuko ni nabo benshi batugana ntekereza nimba uyu mwaka yarabishyize kuri konti y'amafaranga wenda avuga ati magana arindwi mirongo itanu azajya gusura ingagi kongera kuyateganyiriza urumva ni igikorwa ashobora guteganya undi mwaka ukurikiyeho uyu muyobozi wa kinigi guest house aravuga ko bamwe muri ba mukerarugendo bari barafashe ibyumba byo kuzaranamo mu mahoteli bagatungurwa no kumva ibiciro byazamutse batarishyura amafaranga y'impushya zo gusura ingagi bahisemo kubisubika dukurikije hari nk'abatangiye kujya bakansoringamo bake bitewe ariko n'abatari barakoresheje reservation mbere kuko ngira ngo iki kiri burebe ababitangiranye n'igihe inama yabyemereje ariko abari barakoze reservation ngira ngo mbereho baranishyuye mbere muri RDB abo ntibibareba ariko nk'abo ngabo bandi ntekereza ko benshi ingaruka turi kugenda tuzibonamo buke buke ariko ntekereza ko nabo hari abari baje batabizi batiteguye wenda nyuma nibamara kwitegura bizagera bigaruke ku murongo nk'uko byari bisanzwe mufite ingero mbo ingero zo ntizabura kuko hari nk'uwari uherutse kuza hano aratubwira ngo arumva ashaka kujya gusura muri kongo yabonye ibiciro biri ubu ni uwari uje agiye gukoresha reservation izi mpungenge twanazisanze muri la parume hoteli iri mu mujyi wa musanze bwana fulgence mpawe n'imana ni umuyobozi wayo kiriya cyemezo rero tumaze kucyumva twasanze gishobora kuzagira impact itari nziza kuri twebwe kubera ko tubona ko abaturite bashobora kuzaba bake cyane cyane iyo tugereranyije n'uko wenda mu gihugu cy'abaturanyi nka Uganda naho hari ingagi kugenda dukeka ko bashobora kuzajya Uganda cyane kuruta uko baza mu Rwanda hari ibimenyetso se mwatangiye kubona bigaragaza ko bashobora kuzagabanuka nta bimenyetso turabona kereka yenda nk'ibiganiro tugenda tugira yenda n'abazungu bagenda badusura bakatubwira ati yenda hari igihe mushobora kutazabona abantu kubera ko ari amafaranga ari menshi cyane ariko nta bimenyetso bindi turabona ijwi rya amerika kuri iyi ngingo ntiyagumye ku banyamahoteli gusa uvuze iby'iwacu abasura ingagi cyangwa se abagenda mu gace k'ibirunga babyumva vuba n'ishyirahamwe rikora ibijyanye n'umuco gakondo wa kinyarwanda bahoze ari ba rushimusi mu birunga ariko ubu barabungabunga ba rushimusi bakita ku bakerarugendo iyo ba mukerarugendo barangije gusura ingagi bajya kuruhukira mu by'iwacu bakababyinira n'ibindi kuba rero igiciro cyo gusura ingagi cyariyongereye nabo bafite impungenge ko bishobora kubagiraho ingaruka bwana shadrake kaberuka ni umucungamutungo mwishyirahamwe iby'iwacu ku bantu bava uganda naganiriye n'abashoferi batari munsi ya batatu bambwira yuko bizabagora kugira ngo wenda baze basure ingagi wenda babonemo na pakeji yacu nicyo kibazo mfitemo gusa naho ibyo kuvuga ngo wenda ingagi yacu yazamuye agaciro ndabizi ngomba kubyishimira ariko abo naganiriye nabo bambwiye bambwiye yuko amafaranga y'ingagi nazamuka hari igikorwa kimwe gishobora kuzabangamirwa ikizabangamirwa wenda natwe dushobora kukigiramo kuko nyuma yo gusura ingagi bazaga kuruhuka bakaruhukira hano tuganira na padiri feridina hagabimana ukuriye ishyirahamwe ry'abanyamahoteli musanze yatubwiye ko bakimara kumva icyemezo cya rdb cyabateye impungenge gusa ngo mu nama bagiranye n'abategeka rdb kuri uyu wa gatatu musanze barabahumurije batubwiye ko nta mpungenge bikwiye gutera kubera ko isoko barizi neza isoko ry'ubukerarugendo bityo rero ko nta mpungenge zagombye kubaho kuri iyi ngingo benshi mu bayobozi b'amahoteli akomeye n'aciriritse musanze baganiriye n'ijwi rya amerika banze ko tubafata amajwi ku mpamvu z'umutekano wabo hari imwe muri hoteli abakozi bayo babwiye ijwi rya amerika ko ku rutonde rwa ba mukerarugendo bari barafashe ibyumba byo kuzararamo batarishyura batanu muri bo bahise babamenyesha ko batakije gusura ingagi kubera ikibazo cy'ibiciro byazamutse hari umukozi wa kampani gorira tureke afurika ifite icyicaro i kampala muri uganda wabwiye ijwi rya amerika ko bimuteye impungenge ko ashobora gutakaza akazi kubera izamuka ry'ibiciro byo gusura ingagi aravuga ko abayobozi be barangije kugaragaza ko ibiciro byo gusura ingagi mu Rwanda bihanitse kandi ko kampani ngo yagiraga uruhare rukomeye mu kureshya ba mukerarugendo basura ingagi zo mu birunga abanyamahoteli b'i Musanze baravuga ko uku kuzamura ibi biciro byagombye kuba bijyana n'ibikorwa remezo bifatika ibi byose Padiri Hagabimana ukuriye ishyirahamwe ry'abanyamahoteli Musanze avuga ko babiganiriyeho na RDB ku rundi ruhande tugera mu biro bya RDB Musanze kuri uyu wa kane babaruraga impushya cumi n'enye zimaze kugurirwa i Kigali na Musanze n'abanyamahanga ku biciro bishya ku buryo bo nta mpungenge bumvikanisha kuba habaho impinduka zigaragara byitezwe ko bizasobanuka neza guhera mu kwezi kwa gatandatu kuko ari nabwo ba mukerarugendo baboneka ku mibare yo hejuru gusa ku bindi bihugu nka Uganda ibiciro byo gusura ingagi biracyari hasi ku madolari magana atandatu akabagira ubusa ijwi rya Amerika imusanze mu majyaruguru y'u Rwanda arakoze eric bagira ubusa mu makuru y'imikino ikipe y'igihugu y'abakobwa bakina ari babiri muri vore ikinirwa ku mucanga yegukanye igikombe cya afurika itsinze maroke amaseti abiri kuri imwe mu rwanda kandi hakomeje imikino yo guhatanira igikombe cy'amahoro kuri telefoni turi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi rya amerika jean claude munyandinda uvuye ku kibuga uh, uh, amahoro uh, ahaberaga umukino wo guhatanira igikombe cy'amahoro uwo mukino warangiye ute jean claude
urakoze edi ni ukuvuga ngo irushanwa ry'igikombe cy'amahoro nk'uko wari ubivuze rigeze muri kimwe yarigeze muri kimwe cy'umunani kirangiza umukino rero tumaze gukurikirana mu kanya waberaga ku itade amahoro i remera urangiye amakipe reyo siporo na musanze yose zinganyije ibitego bitatu kuri bitatu ariko nk'uko abakurikiye ijwi rya amerika babizi abakurikirana iby'imikino bazi ko umukino harimo imikino ibiri umukino ubanza ndetse no kwishyura umukino ubanza rero warebereye ku itade ubworoherane musanze ikipe ya siporo yari yizigamiye itsinda musanze bibiri kuri kimwe bivuga ko ibitego byose hamwe bateranyije byatumye Rayon siporo ikomeza si yo yonyine yakomeje cyane cyane ko imikino yatangiye ejo aho APRFC yasezeranaga Sunrise ikipe ya Espoir uyu munsi ikaba yasezereye TFC hanyuma nanone ikipe amagaju ikaba yarasezerera Jeunesse ku munsi w'ejo kuri Mpaga undi mukino wahuje polisi yose na gicumbi polisi isezera gicumbi ni ukuvuga ngo mu kanya as kigali risobanura mukura aho as kigali ihabwa amahirwe ko yari yasizwe mu kibanza hanyuma rero no ku munsi wa kabiri umukino waba usigaye wa kimwe cy'umunani kirangiza ikipe ya bugesera ikazakina na muhanga umukino ubanza muhanga yari yatsinze bugesera igitego kimwe ku busa hari iyindi nkuru y'ikipe y'igihugu y'abakobwa bakina ari babiri muri vore ikinirwa ku mucanga babonye tike yo kuzakina imikino ya nyuma y'icyo gikombe cy'isi ibyo byo byagenze gute
uko bimeze ikipe nyine y'u rwanda y'abakobwa muri biti voleboro igizwe n'abakobwa babiri aribo charlotte nzayisenga ndetse na denise mutatsimpundu bitwaye neza nyine muri mozambique aho bari bamaze igihe bahatana ubwo rero batsindaga maroc ku munsi w'ejo bahise babona uburenganzira bwo kwegukana igikombe hanyuma bikanabahesha n'uburenganzira bwo kuzaseruka mu gikombe cy'isi kizabera mu mikino kizabera mu gihugu cya otirishe ni mu kwezi kwa munani k'uyu mwaka abakinnyi rero bakaba baraheje ishema u rwanda ni ukuvuga ngo nzayisenga charlotte asanzwe akina mu ikipe ya rwanda reveni otoriti hanyuma mutatimuru denise bamaze igihe bakinana we akina mu ikipe ya aperi volleyball club ariko nkakubwira ko bamaze imyaka irenze itanu bakinana baramenyeranye muri buka ko no mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ubwo habaga imikino y'igikombe cy'isi muri beach volleyball ahitwa mislovice muri muri polonye muribuka ko kandi ijwi rya amerika ryari ryakurikiranye iyo mikino yose abakinnyi rero bari baserutse denise mutatsimpundu ndetse na nzayisenga charlotte bivuze ko rero ari ishema bahesheje u rwanda gusa basaza babo nubwo bagerageje kwitwara neza ubwo ni ukuvuga kavaro patrick ndetse na mukuru we ndamukunda flavien nabo bari baserutse muri mozambique ariko bo batahukanye umwanya wa gatatu nabo ntabwo ari mubi gusa nyine bo ntabwo bashoboye kuzakatisha iriya tike bivuze igaragara mu ruhando mpuzamahanga cyane cyane muri volleyball ikinirwa ku musenyi ariyo beach volley jean claude munyandinda urakoze cyane andi makuru arambuye mu- mu- mu mikino tuzayibagezaho ku munsi w'ejo mu gitondo urakoze jean claude ubu reka dukomereze mu kiganiro ntorere kazoza dutegurirwa na bagenzi bacu bo muri studio ijambo mu burundi nturere kazoza
ikaze ni rwanyungu bakunzi b'ikiyago cya politike ntorere kazoza muri kino gice cya kabiri icyerekeye ikiyago tugirana n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe cndd fdd general evariste ndayishimiye banza wiyumvire uwo yononewe ibintu kuko niwoja kwiyumvirira ishetani umumarayika ngo ndamutaye ngo reka ndamwice ngo ishetani yibereho urumva rero iyo muriko muriyumvira iminsi yose barya abaronderwa n'ubutungane kugira ubutungane bukorere neza abononewe ibintu urumva rero nawe uri kuvuga ngo ubutungane nibukorere neza bajya bononye ibintu kugira ngo abononewe barire batunture nibatuntura ko ari bo benshi uzocugira gute ubu rero ku bwanyu ibiganiro birashoboka mu burundi ibiganiro biriko biraba byatanguye kera kandi twe tuvuga ibiganiro bidakumiriye n'umuntu n'umwe muga abantu rero bahora batubwira ngo ibiganiro bidakumira ngo urumva baca muzana ngo ngo nabajya bagize kudeta nce navuze nti, ntabwo muvuze bike vuga uti genda mugure amapirizo yose kuko twavuze ibiganiro bidakumira genda rero mwugurure ubusho bwose bajya bapfunzwe bose ntagire n'umwe avamwo mweko ntarabyumva mbe babivuga none uwatebagaje ubutegetsi akica abantu n'umuntu yivye impene ko hariho uwivye impene nzi ubu afunzwe ubanza gufungura uwo nyine mbega atanu wari- uriko aramuvugira kandi wewe yari yibiye gusa amena inzu canke yaragiye agiye kwiba usanga yakomerekeje umuntu ntiyapfuye yaragiye no kwa muganga arakira yivye miliyoni zitanu mbega uwo batanu umwe ariko aramuvugira ngo naze mu biganiro none wese umugizi wa nabi ga. kandi ya wewe yakoze ibiri munsi y'ibyo bajya bakoze nimwe bamushaka rero ibiganiro ahubwo ge- nimuvuge- mu- n'aba- n'aba- n'abagizi ba nabi ahubwo twugurura ubusho bwose bave baze nabo nyine mu biganiro none ko ivyo batabivuga icerekana yuko bavuga ivyo byose ari akarenganyo baba bariko bararenganya abagiriwe nabi ni uko bashaka ko wakoze ikibi kinuka ari we aza mu biganiro mu wakoze akabi gatoyi akaba ari waguma apfunzwe Ah, ivyo wagumye ukora byose ni haza hazamwo akantu k'igisirikare ubu mu mugambo cndd fdd ho niho ushiramo igisi- akantu ka gisirikare oya mu bisanzwe iyo uzi ubwenge ikintu cyose uramenya ingene ukigenza mu gihe ushitsemo uri umusirikare ukora ivy'igisirikare uri umunyepolitiki ukora ivya politiki umva rero uno munsi ndi mu mugambwe ntunganya ibikorwa nk'umunyepolitiki igihe nari umusoda natunganya ibisu- igi- ibikorwa nk'umusirikare igihe nari umushikiranganje natunganya ibikorwa nk'uri muri leta igihe nari umuyobozi mwishikira ku mu mu- mu biro by'umukuru w'igihugu natunganya ibikorwa bijanye n'ico gikorwa nkora ni ukuvuga yuko ntushobora kuza u- ngo byose ngo nti- ngo- ngo ntibihinduka nawe nibaza yuko mu gutambuka ushitse ku mudugo niba ushitse ku mpanuka utatambuka ico kintu, urahindura ingendo ariko uko mwari akadasohoka na honorable useni rajabu uno munsi wovuga ko mwapfuye iki rajabu twahujwe n'ibintu bijanye n'ubuzima bw'igihugu mere nk'uburahati twahuriye munsi y'igiti c'idarapo nuvuga icaduhuza cari igihugu mu gihe ahemukiye igihugu je nanje ntarahemukira igihugu ntidushobora kumvikana ivyo birumvikana Eh, nico gituma rero tuvuga ngo mufiki wewe yononera igihugu nanje nkaba nshaka kubungabunga igihugu none wari hehe usenera ryawe yayerera ntubimbaza mu giconza ariko arayerera kuko ntawovuga ngo aba- ngo aba- ngo mu muco uyu- ubwo quartier i- hamwe yotanga adresse nico cerekana ko ayerera
igihe wakora mu biro by'umukuru w'igihugu bamwe baravuga yuko muri cndd fdd bariko biyumvira umukandida ashobora gusubira petero nkurunziza kurongora igihugu general evariste ndayishimiye ashobora ku- guhiganirwa ico kibanza ico gihe wahapfuye utinya ico gihe naba- nababivuga mugabo urumva ntivyari ivyo nikimenya amenya ko bitari ivyo urabona ntisi ivyo vyabaye iyo bibavyo wari wari kubibona wari kubona uti habaye higanwa naka yatsinzwe hacatsinda naka ibyo ntabyo wigeze ubona ndibaza ijya ntebe y'umukuru w'igihugu uno munsi nta ni- ntaho ukikuza mutino yihiganirwa nanjye
kuba umukuru w'igihugu rero ndakabwire hajya ah, ni ibintu bitangwa n'imana je nico gituma je abantu vyama bariko barantangaza sinumva igituma batubaha umukuru w'igihugu umuntu umwe mu gihugu urumva ivyo ari vyo guhuriza ko mu gihugu cose guhuriza ko umuntu umwe ku bibazo vyose ari we azobibazwa gushobora guhuza honyene bakahuriza ku muntu umwe imana ibirimo kuko burya hariho ababa bashaka kuba umukuru w'igihugu benshi benshi mugabo kubona bashobora guhuriza ko umuntu umwe ujya ano umuntu ntushobora kugenda uravuga ngo ngo je ngo ndifuza kuba ngo umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu ni general igihe niyumva ubwo barazi icyo ari cyo umukuru Nawe ntabyo w'igihugu wifuza
kuba umukuru w'igihugu imana niyo ishobora kuvuga iti wewe nagupangiye kuzoba Sindagusize iki- amavuta." iki izongera sindacanka mugabo ndakubwira Muga ndiwoza ngo gukubitana guhoha imyaka.
guhoha uvuga uti ndashaka kuba umukuru w'igihugu ahubwo je birananira n'ubwo je sinumva niyo nobihera nk'ubu nyene nka nkumva ko umenga novuga ni je ndashaka kuba umukuru w'igihugu ndumva ko bigoye none ko wabaye umushikiranganji umwe hagati mu gihugu ukaba umujenerali ukaba umukuru eh, ku isonga rya sendedefdede none icyo usigaje ni iki?
hari igihugu kiba kiriko kiragutuma igihugu rero kigutuma aho gishaka uko gishaka generali bayitse ndayishimiye uno munsi iyo bariko baravuga bati umukuru w'igihugu ntiyarakwiye kwitoza muri kino kiringo cy'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu gishira ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kuko amasezerano y'iyarusha yaributsa wewe ukunda kuvuga yuko umenga nta nta kintu kiba gihonyanzwe muri ayo masezerano ivyo ni bande babivuga ubwa mbere barabifitiye uburenganzira si abarundi
uvuze rero ubu ubu duca imanza tudasomye amategeko umurundi yavuze umurundi yavuze none ubutungane bwavuze tubufute jewe sinshobora kumva in- bakubwira bati iyo ubutungane bwavuze bwakurenganije cawunguruza mugabo ntushobora kuja kuvuga ngo ngo jewe ngo ingingo yiwanje ngo ndabiravye wewe uri yinde abo bose bavuga ngo ntihakwije kwi- ntihakwiye kwitoza ni bande bari mu rwego rwitwa guki ni bamwe bicira imanza rero kwicira imanza naho murazi bikwega karambaraye ejo buno umukuru w'igihugu ati abarundi sinzobahemukira amategeko nayo nyine nzokoma ndayubahiriza abandi abarundi bamwumviriza bamwe bati agira avuge ko azokwitoza mu kiringo kigira kane muri sene defite ivyo murabibona
ariko uravye ubu turi ku mwaka ugira kabiri amatora abaye ayo ni matora azoba mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri uno munsi kubaza ico kibazo ni nko gusamaza abarundi kuko ntiturashikana no ku gice co gushira mu ngiro ivyatowe muri senedefudede muvuze twiyumvire ubunyene kuja kwitoza ni ukugira badusamaze ntidushire mu ngiro ivyo abanyagihugu batowe hanyuma tunabishize mu ngiro baze bace badufatira kuri ivyo nyene banza mureke dushire mu ngiro ivyo batoye kuko haracasigaye imyaka hanyuma rero igihe tuzoba turiko turabona aho twabishize mu ngiro tu- natwe tu- ega tuzokwikontorora turabe neza hama duce tuvuga tuti none ubu naho tuzogira ibiki ikiya rero muri kuravuga uti ubu naho tuzogira ibiki niho uvuga uti ninde yoshobora kubishira mu ngiro mugaca rero mumenya muti aha uwabishira mu ngiro ni naka mugurumva uno munsi ntihaba haragera kuko nti- ntituranikontorora ko twashyize mu ngiro ivyo batoye tuzagutangura kwiyumvira ibindi dushira mu ngiro Urumva ntibi- muri kino ntibirakunda.
gihe igihugu ki mu bihe bigaragara ko bishobora kubura ibihe vy'inzara hari ikintu muri sene defite ntiriko murakora ego cyane sinzi ko umaze iminsi uri kurankurikirana jewe natanguje isekeza ryitwa kurwanya ubukene uwo mwaka muri sedefudede twayihaye icivuga iti uyu mwaka ndawuhariye kurwanya ubukene situwuhariye ndawuhariye umwe umwe wese ku gatwe wese ndawuhariye kurwanya ubukene ubu rero maze iminsi wumva nje hagati mu gihugu abenegihugu turayaga jewe mu mutwe waje sindigera numva ingene umuntu w'umugabo akomeye afise umutwe ashobora kubura ibihumbi icumi mu mupfuko nawe bintera mu rushinge ntavyo numva nuvuga nti turi ba bantu wiyicariye none imana iragaburira uwicaye murankunda guca ndabacira umugani ndababwira nti soma no mu ijambo ry'imana bati usibye gukora tusiba no kurya none bakore heye ko ari ibishomeri byinshi umva rero ingorane nizo kwa muzi ko wewe uzobaho ubeshejweho n'uwundi iyo niyo ngorane ya mbere yanyoshe abarundi ituma itugumiza mu bukene ufise ubwenge aho ukoresha ubwenge bwawe ukavuga ngo bazompa batampaye ndapfuye niryo kosa rya mbere dufise aha we no gufatira nyene ku mukingo aho wegera utambwiye we ko ubu nyene wihaye ingingo atareti akazi ata muntu n'umwe naho ukora utakora uvuga ko wewe tufana inzara ubu nyene ukabinyemerera neza ati je ndotafana inzara bwiza ukuri ni ukuvuga umuntu wese w'umuntu akomeye akuze adashobora gukora kugira akuremwo ikintu uwo muntu ntaca amara iyi si ni ba bandi umwe yacuruza itarena imana yaciye umwaka urumva shebuja aciye mwaka nawe imana yaguhaye itarena urase kuyicuruza ici kwaka ni ukuvuga ici kwaka iyo tarenta yayo kuko ntacyo uyimariye none ubu mubaza iminsi imwe wagira ngo bakore iki
abenegihugu bose nje ndababwira nti umwe wese ategerezwa mbene kuko ushaka ari jewe ndagutorera umugambi erega ni- niyitorere wenyene umugambi gusa ndabaha burorero je nko burunda kwa karorero ndafise nk'uburorero nkabu- nkabune nkunda gutanga inkoko uremeza yuko ishobora kugura inka akora akarorero je kubwira inkoko iragura inka
agira bati nguhe inzira yoroshe ubunyene nguhe inzira yoroshe ubunyene inkoko ibundikira ubuswi bungahe
na mirongo ibiri yabubundikiye sawa je basi mfashe yuko yakujije ubuswi butandatu gusa inkoko zine zigugwa ngahe zikuze duhere ku muswi w'inkoko umuswi w'inkoko ugugwa ngahe ucutse ushobora kwibeshaho na bitari kuba
none ubu wogugwa iki ku bintu byose byazimvye ntiwumva ugugwa ntu- an- ibyo ari byo byose ntushikana ibihumbi bitatu tuvuge ko ugura ibihumbi bibiri ibihumbi dufata ibihumbi bibiri hari umuntu w'umugabo ashatse ibihumbi bibiri yabibura
ariko urumva yawagutse umuswi wumvise ingorane ufise W- wa mutahe ufise ntuzi kuwucuruza umugabo aciye agenda gukorera nk'umuntu abarimyi baruzuye ngaho ibintu n'utu- n'ibintu byinshi ushobora gukorera abantu bakoresha ni benshi ukuraho imiswi ibiri umutahe none ntuwuroza ntiwarose umuswi udafite ibyo uyigaburira iyo nkoko
kugaburira inkoko zibiri bisaba ko u- urinda kugira amahera kwere jewe niga muri primaire je nacaye ko nkuru mfise inkoko zitandatu n'inkwavu cumi na zine umutahe nawe nawe kubera nakubwiye ingene- ingene natsiba ibiziriko none uwo mu- umutahe ni wowe gutsiba ibiziriko umutahe ni we wenyene none ntiwumva ko naciye ndo ku mutahe kandi nivyo izo nkoko naziguze mu biziriko none ubu bose basivye ibiziriko niba ko babura n'ivyatsi bati wumvise umeze nk'umuntu avuga ngo ngo mbe nk'ubu twese twagira umwimbuka mu musesekara ntitwaba duhombye Ni- rero upfa umuhevye gu- uheba gukora ngo kubera uhavuronka umusesekara urumva twaba duhombye turose oya mwobura umusesekara umutahe mugiye gutsiba ibiziriko mwese wobura n'ivyatsi bakibamo tubura n'ivyatsi bazibamo Mu- mubitsivye mwese muca muronka vyinshi mugaca mwishora hanze mugaca muzana amadolari ntimuca mutabagira ama- ama- a- amahinguriro erega erega mm, twebwe abarundi ubu ndiko nigisha yuko umurundi wese ategereza kugira intumbero
ndagushimire general evariste ndayishimiye nshimire nawe wahisemo gukurikirana kino kiyago ca politike norere kazoza jerome niyonzima nari ndakiremesheje ndabipfurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu nawe utaha
cyari ikiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu burundi n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
Murakoze bagenzi bacu bo muri studio y'ijambo ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi nshimiye injeniyeri Justin wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Lemas Karla wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio mwari kumwe nanjye Edi Rwema mukomeze mugire icyumweru cyiza